muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywa inshuti zacu mwiriwe neza mu rwanda mudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ikaze muri aya makuru muri kumwe na thomas kamirindi kuri uyu wa kane isi yose irazirikana umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida mu burundi inzego z'ubuzima zemeza ko urugero igihugu kigezeho mu kurwanya sida ari rwiza cyane ibice mirongo icyenda ku ijana by'abagendana umugira wa sida bari ku miti ipfufahaza muri aba bari ku miti nabo ibice mirongo icyenda ku ijana bakaba bafise urugero rw'imigera rwagabanutse cyane gushikaho itaboneka mu bipimo
muganga olivier nijimbere ni umunyamabanga ntayegayezwa muri minisiteri y'ubuzima mu burundi umukuru w'igihugu cy'u rwanda perezida paul kagame avuga ko mu rwanda hari abanyapolitiki bafatanya na za fdrr umushumba wa kiliziya gatolika ku isi yose papa francisco azasubukura uruzinduko rwe muri congo no muri sudani y'epfo mu ntangiriro z'umwaka utaha aya makuru hamwe n'ayandi yose twabateguriye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose papa francisco azasubukura uruzinduko rwe muri congo no muri sudani y'epfo mu ntangiriro z'umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu inkuru tugezwaho na eugenie mukankusi vatikani yavuze uyu munsi kuwa kane ko papa francisco hashobora kuzaba ari muri congo guhera ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa mbere kuzageza ku ya gatatu y'ukwezi kwa kabiri vatikani yasobanuye ko azamara iminsi ibiri muri sudani y'epfo ari kumwe na arikibishopu wa canterbury n'umuhuza w'inama nkuru ya kiliziya ya ecosse papa francisco byabaye ngombwa ko asubika uruzinduko muri ibyo bihugu bibiri mu kwezi kwa karindwi kubera uburwayi bw'amavi bivuze ko akenshi akoresha igare ry'abafite ubumuga vatikani yavuze icyo gihe ko yarimo guterwa inshinge nyinshi mu cyumweru kubera ububabare ari nako yitabwagaho n'abaganga bagorora ingingo itangazo rya vatikani ryavuze ko papa francisco ashobora kuzajya mu murwa mukuru wa congo kinshasa gusa ntirivuga niba azasura goma umujyi yagombaga kujyamo mu kwezi kwa karindwi nyuma ya congo papa francisco azafata indege ijya juba mu murwa mukuru wa sudani y'epfo yashatse gusura sudani y'epfo yiganjemo abakristu ariko igihe cyose yateganyije uruzinduko rwagiye rusubikwa biturutse ku mutekano muke
arikepiskopi wa canterbury mu bwongereza musenyeri justin welby uzajyana na papa francisco rero muri sudani y'epfo ni umukuru mu bareshya ni ukuvuga mbese umukuru mu magambo gusa make mu itorero ry'abangirikani ku isi yose tujye mu bushinwa leta iratangaza ko mu minsi iri imbere izoroshya amabwiriza arebana n'akato ku bijyanye na covid cumi n'icyenda kandi ko igiye kugabanya ibijyanye no gupima abantu ikivunge eugeni mukankusi arakomeza imibare iracyari hejuru mu gihugu hose ariko impinduka zije mu gihe imwe mu mijyi yatangiye gukuraho guma mu rugo muri iyi minsi ikindi abayobozi bo mu rwego rwo hejuru bavuze ko ubushobozi bwa virusi mu gutera indwara bwarimo kugabanuka abashinzwe ubuzima mu gutangaza ibijyanye no koroshya ingamba zabo ntacyo bavuze ku myigaragambyo yerekanye ko abaturage basuzuguye amabwiriza y'igihugu harimo guca na za buji i beijing hamwe n'ubushyamirane bagiranye ku mihanda na polisi mu mujyi wa guangzhou amakuru aturuka mu bari hafi y'abafata ingamba avuga ko izigiye gushyirwa ahagaragara zirimo izijyanye no kugabanya ibikorwa byo gupima abantu benshi icyarimwe no kureka abantu bafite covid cumi n'icyenda n'abahuye nabo ntibishyire mu kato mu ngo zabo amabwiriza yabanje yari yateje uburakari mu baturage aho imiryango yose yari muri guma mu rugo hari abayimazemo ibyumweru nyuma yo kubona umuntu umwe gusa wanduye mu murwa mukuru beijing bamwe batangiye kwitegura impinduka bamwe mu baturage mu burasirazuba bw'umujyi bakoresheje itora ku mbuga nkoranyambaga harebwa niba abanduye bakwishyira mu kato mu ngo zabo kandi baravuga ko ikizava muri iryo tora cyose bazacyakira impuguke mu by'ubuzima ziraburira mu bijyanye n'ikwirakwira ry'indwara n'impfu zaturuka kuri kovide igihe ibikorwa by'ikingira byahagarara imburagihe mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri senegal inteko ishinga amategeko yabayemo akaduruvayo uyu munsi byari bitewe n'umudepite w'umugabo wo mu ishyaka ritavuga rumwe na guverinoma wakubise urushyi undi mudepite w'umugore nabyo eugenie mukankusi aratubwira uko bimeze mu gihe cyo kwerekana ingengo y'imari umudepite wo mu ishyaka ritavuganwe n'ubutegetsi masata samba yahagurutse ajyaho emindiyaye ginebi yari yicaye ateza akajagari uyu mudamu ginebi ari mu rugaga ruzwi nka benobok yakara sambu yarimo kugeza ijambo ku nteko ku byo ginebi yavuze mu mpera z'icyumweru aho yanenze umuyobozi mu by'idini udashyigikiye manda ya gatatu ya perezida makisari Gnebi yanze kwisubiraho ku magambo ye kandi atangaza ko ntacyo bimubwiye nibwo Sambu yagiye amusanga aramukubita Sambu yateye intebe Gnebi uyu nawe arayimusubiza mbere y'uko undi mudepite afata uyu mugore akamutsindagirira hasi inama y'abadepite yahise ihagarikwa abadepite bijujuta bashinjana kandi batukana umwuka mubi wagiye wiyongera hagati y'ishyaka riri ku butegetsi n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi kuva mu kwezi kwa karindwi ubwo habaga amatora y'abadepite ishyaka riri ku buyobozi ryaburiyemo ubwiganze mu nteko biturutse ahanini ku mpungenge z'uko perezida makisari yazashaka manda ya gatatu mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane makisari yanze kuvugira ku mugaragaro niba afite umugambi wo kuziyamamariza manda ya gatatu ni ikintu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko cyaba kinyuranije na manda ntarengwa ndetse n'ibyo yari yijeje mbere abashyigikiye sari w'imyaka mirongo itandatu bo basobanura ko itegeko nshinga rivuguruye rimwemerera kuba yakongera kwiyamamaza
Eugenie Mukankusi urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho nshuti zacu mbibutse ko mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu perezida w'u rwanda paul kagame ejo yatangaje ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa kongo kidaturuka ku rwanda ko ahubwo giterwa n'umutwe wa fdrr kandi yatunze agatoki abatavuze amazina ariko bari mu mashyaka arwanya ubutegetsi bari mu rwanda avuga ko bakorana n'iyi mitwe iri muri kongo irwanya u rwanda rero nuko aravuga ati baridegembya mu bihe bitandukanye uwakunze gushyirwa mu majwi ni umuyobozi w'ishyaka ritaremerwa mu rwanda dalfa umurinzi umutegarugori victoire ingabire umuhoza mugenzi wacu venuste nshimiyimana yamubajije uko yakiriye ijambo rya perezida kagame ryakiriye neza kuko ikibazo avuga ikibazo cyo mu karere gihangayikishije akarere kacu muri iyi minsi ni umutekano muke uhari kandi hari nawe aravuga ati ntabwo ibibazo bihari ni politiki ntabwo bizarangizwa n'intambara iyo ni po ya mbere twemera ngo kuba rero bakunda gushyira mu majwi nanjye abantu benshi bambwiye bati nawe nyamara urimo nubwo atavuze izina sinzi niba baha amakuru perezida wa repubulika ku bindi bamuha amakuru nyakuri cyangwa se niba byaba biterwa n'uko nkunze kuvuga mu minsi yashize hari inyandiko nasohoye igira iti sigasira ibyagezweho ngasanga kugira ngo dusigasire ibyagezweho ari uko abanyarwanda twese ndetse n'abatavuga rumwe cyane cyane abakora politiki hanze hashakwa uburyo abo bantu bakwegerwa abantu bakaganira tugashaka uburyo n'abanyarwanda nabo muri fdrl tugashaka uburyo icyo kibazo cyo mu rwanda kirangira binyuze mu biganiro kuko ikibazo gihari ni politiki nk'uko na nyakubahwa perezida wa repubulika yabivuze ngasanga rero ku kibazo cya fdrl nicyo bakunze kugarukaho aravuga bati harimo abicanyi harimo iki ariko njye kunze kuvuga n'itangazo nasohoye ejo navuze hari itangazo ryatangajwe na mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi ryavugaga riti guverinoma y'u rwanda nireba abo yita abicanyi ni bande abo ngabo bazashyirwa ku ruhande bakurikiranwe n'inkiko mpuzamahanga tujya tubona hari abava muri federeri bakajya umutobo bagasubizwa mu buzima busanzwe hari abaza bagashyirwa mu nkiko iyo rero ni porosesisi ishoboka ariko njye nkavuga ntigomba guhagara kuri federeri gusa dufite amashyaka menshi akorera hanze ni n'agenda avukamo nyine iyo mitwe ishobora kurwanya ubutegetsi bw'igihugu cyane nkavuga rero dusigasire ibyagezweho dushaka uburyo abo bantu bose baganirizwa ikibazo tukagikemurira hamwe nk'abanyarwanda ariko perezida wa repubulika mu ijambo rye arasa n'uvuga yuko abo ngabo nawe ushobora kuba urimo bakorana n'iyo mitwe irwanya ubutegetsi icyo cyo urakivugaho iki ngira ngo perezida wa repubulika wenda yaba ahabwa amakuru atari yo ntabwo nta mitwe y'iterabwoba nkorana nayo kuko ngira ngo abantu bamaze kumenyera politiki yanjye bazi ko ikintu cy'iterabwoba ikintu cy'intambara ni ibintu ndwanya cyane ntemera ni nayo mpamvu ntangira navuze nti icyo nemeranywaho nawe ni uko avuga ati ikibazo cyo mu karere ni politike ntabwo igisubizo ari intambara kandi kuko intambara irasenyanya abanyarwanda turi mu ba mbere babizi neza ari nayo mpamvu na so iriya nyandiko ivuga ngo sigasigira ibyagezweho nuko dushaka uburyo ibibazo byacu tubikemura mu biganiro kandi n'ibintu dusanga mu itegeko nshinga ntekereza rero ko abakomeza gutsindagira ingabire mu byo ngo kurana n'imitwe y'iterabwoba ntekereza ko kenshi aba ari poropagande politike ntabwo aba ari ukuri madame victoire ingabire umuhoza ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye ijwi ry'amerika yego murakoze namwe
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uyu munsi ni mpuzamahanga wo kurwanya sida nk'uko musanzwe mubimenyereye ku itariki ya mbere ya buri kwezi kwa cumi na kabiri urugero rero uburundi bugezeho mu kurwanya sida ni rwiza cyane ugereranyije n'ibindi bihugu bya afurika ntabwo ari byo byemeza n'umunyamabanga ntayegayezwa wa minisiteri y'ubuzima dr nijimbere olivier niwe rero wabivuze yemeza ko ibice mirongo cyenda ku ijana by'abagendana agakoko gatera sida bari ku miti igabanya ubukana bwayo ni inkuru ya mugenzi wacu eroge wirika neza uburundi co kimwe n'ibindi bihugu vyo kw'isi ku itariki ya mbere kwa cumi na kabiri uko umwaka utashe urahimbaza umusi wahariwe kurwanyikiriza ruhonyanganda sida n'akaryo ku mashirahamwe arwanya sida hamwe na leta ko kwirimbura no kuraba aho bagejeje isemo yo kurwanya iyo ngwara mu itangazo bwasohoye bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwavuze ko bwishimiye urugero igihugu kigezeko mu kurwanya sida muganga Olivier Nijimbere umunyamabanga ntayagayezwa muri ubwo bushikiranganje yemeza ko no mu bihugu vya Afrika Burundi buzi imbere muri ico gisata uyu munsi ushitse turiko turasozera umugambi w'urwanya sida uva mu mwaka wa bihumbi bibiri na cumi n'umunani gushika muri bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri wafashije gushikira ibitari bike tukaba mbere twarateye intambwe zishimishije aha twabamenyesha ko uburundi buza imbere mu bihugu vyo muri afurika y'uburengero na afurika yo hagati vyashikiriye ihangiro rya mirongo icenda kw'ijana inshuro zitatu ibiharuro vyavuye mu isuzuma ry'ingene twashize mu ngiro uwo mugambi wo kurwanya sida vyerekanye ko ibice mirongo icenda kw'ijana vy'abagendana umugera wa sida bipimishije kandi bazi ko banduye muri abo ibice mirongo icenda kw'ijana bari ku miti ipfufahaza muri aba bari ku miti nabo ibice mirongo icenda kw'ijana bakaba bafise urugero rw'imigera rwagabanutse cyane gushikaho itaboneka mu bipimo yatangaje ko iyi ntambwe yagezwe ko kubera ingufu zashizwe hamwe n'abantu batandukanye hamwe n'ibisata mpuzamakungu n'amashyirahamwe yo mu gihugu hagati iyi ntambwe yo kurata twayishitse ko kubera ingufu za leta intererano ya nyenicubahiro umutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu mu kurwanya sida abakozi bo kwa muganga abaremesha kiyago amashirahamwe abamenyeshamana abamenyeshamakuru hamwe n'abahurikiye mu nani z'abagendana umugera wa sida ku bikorwa bidasanzwe barangura muri urwo rugamba turashima kandi abasanzwe bafashe igihugu mu bikorwa by'iterambere bo batigera badebukirwa gushigikira igihugu cacu mu kurwanya sida igega mpuzamakungu fo mondial ishirahamwe pepfar rya usaid ishirahamwe mpuzamakungu oms ishyirahamwe mpuzamakungu unicef hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu finiwab turashimira kandi igisata onisida ukuntu gikurikirana ibikorwa kikongera kigafasha mu kurondera uburyo bukoreshwa mu bikorwa byo kurwanya umugera wa sida abari mu mashyirahamwe ya ninani byo mu gisata cyo kurwanya sida nabo nyene barashima urugero bagezeko mu gutuza iyo ngwara ariko amza venabo urikukiye atwara urunani kapesi plus asigura ko akiri intambamyi zibiri nyamukuru zituma hakivuka abana bafite ubwandu bw'umugera wa sida abantu banka kwipimisha hamwe n'abanka gufata imiti kandi baramenye ko banduye ikindi kintu giteye ubwoba rero kiri ubu ni abantu bacinyegeza bataza by'ukuri kupimisha bamenye ingene babavura n'abandi kandi bapimwa mugabo ugasanga by'ukuri ntibakurikiranye imiti kandi buri wakaza haje ibintu bishasha uko ubonye bagutse mugera wa sida utuja ku miti kandi kuri ku miti neza nyuma y'amezi atandatu baca basanga imigera yawe itakimanuka mu mubiri urumva abo bantu binyegeza n'intamamye mu bandi mwa cyane cyane rero tuvuga tuti rero kihambaye kandi ingorane kiriho kureka abana bavukana umugera wa sida aho hoba akarusho mu rugamba rwo kugira ngo ntihagire umwana n'umwe ashobora kuvyuka afite umugera wa sida kandi ibyo rero uruhara rero rw'abavyeyi bagenda umugera wa sida ntinangere uruhara rw'amashirahamwe y'abagenda umugera wa sida ntinangere kugira ngo nabone bahimirize ikibano kugira ngo vy'ukuri barabe kwa muganga ko bapima umugera wa sida ntihagire gusubira kuvuka tubimira wa sida ni ntamba mu muzindi abo bavyeyi bemera ko bovyara umwana afite umugera wa sida kandi abone ko ni ntamba mu bindi mu burundi umunsi mpuzamakungu nyezina wo kurwanya sida uzohimbarizwa ku murwa mukuru wa politike gitega hazoba ari kuwa munani uku kwezi ibitigiri bitangwa na onu vyerekana ko mu mwaka uheze abantu hafi miliyoni mirongo itatu n'umunani n'igice aribo bari bagendana umugera wa sida uwo mwaka kandi ibiharuro vya onu vyerekana ko abandura bagabanutse ku bice mirongo itanu na bine kw'ijana kuva uwo mugera utanguye ko inkumbi kurusha ikindi gihe hari mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu eroje urikaneza ijwi rya amerika
igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri katari irushanwa rihiga ayandi yose mu mikino yose uko yakabaye riraje radiyo ijwi rya amerika igutumiye kwifatanya n'abandi kunogerwa n'umukino uhatse iyindi muri afurika radiyo yanyu izabakurikiranira iki gikombe cy'umupira w'amaguru mu buryo busesuye tubakorera ubusesenguzi bwa mbere y'imikino na nyuma yayo tuganiriza abakinnyi bazigaragaza nk'ibihangange tuvuga ku batoza no ku makipe azatungurana tutibagiwe no gusangira ijambo n'abafana bazaba bari hirya no hino muri afurika ndetse no mu mujyi wa doha muri katari mu gihe cyose iri rushanwa ry'igikombe cy'isi rizamara radiyo yanyu mudatenguha nayo izaba ihari ku bwanyu ntimuzakikwe n'ayo mahirwe y'imboneka rimwe yo kwishimana n'abanyamakuru ba radiyo ijwi rya amerika twese hamwe tunogerwe n'uburyohe bwa ruhago
ijwi rya amerika mu kanya gatoya turaza kugaruka ku gikombe cy'isi aho kigeze ubu ngubu ariko tugume kuri iyi nsanganyamatsiko y'umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida nk'uko mubizi nyine ni buri tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi na kabiri buri mwaka u rwanda rwihaye insanganyamatsiko ivuga ngo rubyiruko tube ku isonga mu guhangana na sida koko rero ni rwo ruza ku isonga mu bantu bibasiwe cyane na sida mu rwanda n'agakoko kayitera uyu munsi usanze ikibazo cya sida cyifashe gute muri rusange mu rwanda icyo ni kimwe mu bibazo mugenzi wacu eugene mukankusi aganiraho n'umuyobozi w'agashami gashinzwe kurwanya sida mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc dr basile ikuzo urugaga rwacu ubundi rugizwe n'amakoperative magana atatu amasosiyasiyo magana inani n'imiryango n'ama ong cumi n'atandatu bigizwe n'abanyamuryango basaga ibihumbi ijana na mirongo itatu uruhare rwacu tugira muri ibi bihe nk'uko inshingano zacu intego zacu za rp purisi ni ugukumira ubwandu bushya no gushishikariza abafite virusi itera sida gufata imiti neza hakabaho kandi guteza imbere imibereho myiza y'abafite virusi itera sida binyuze mu makoperative tugakora ubuvugizi kandi cyane cyane mu bijyanye n'ihezwa n'akato mu bihe bya mbere akato kari kariho ariko ubuvugizi dukorana na leta rwose dukorana na leta neza mu gukora ubuvugizi bwo kurwanya ihezwa ihohoterwa rikorerwa abafite virusi itera sida dufatanyije na minisiteri y'ubuzima binyuze muri rbc rp plus mu rwego rwo gukumira ubwandu bushya yashyizeho gahunda y'abantu abakangurambaga b'urungano cyangwa abaperedikateri ku buryo muri buri amasantere de sante yo mu rwanda atanga imiti igabanya ubukana hariho abantu twita abakangurambaga b'urungano batoranwa n'abantu bafata imiti igabanya ubukana bagatoramo umuntu ubahagarara mu kagari kamwe batuyemo kugira ngo ajye abakurikirana bashobore gufata imiti yabo neza muri abo baperedikateri rero dufitemo abaperedikateri ibihumbi bine magana arindwi mirongo icyenda bakurikirana abantu ibihumbi ijana na mirongo itanu na magana cyenda mirongo itatu na batatu muri bo ibihumbi ijana na makumyabiri na birindwi magana ane na barindwi mbese mirongo inani ku ijana bagabanyije ingano ya virusi mu maraso ku buryo bushimishije turebye nko muri iyi myaka ishize kuva covid cumi n'icyenda yadutse hari serivisi zimwe z'ibanze zagiye zihagarara ubu byifashe gute nyuma y'uko icyorezo kigenje amaguru make mu bijyanye na serivisi abagize urugaga rwanyu bahabwa serivisi zacu ntabwo zigeze zihagarara mu bijyanye igihe cya covid cyane cyane ko nk'urugaga twashyizeho umurongo utishyurwa ariwo cumi na kabiri mirongo ine na gatanu ku buryo umuntu wahura n'ikibazo gikomeye yahamagara kuri uwo murongo bakagerageza kumufasha
ubu noneho mubona ari hehe hakwiye gushyirwa ingufu kugira ngo nyine ibyo bikorwa byanyu birusheho kugendera neza cyangwa se gutanga umusaruro ahantu twagumye gushyira ingufu ni ku bijyanye cyane cyane n'urubyiruko kongera gushishikariza urubyiruko kwitabira amakoperative cyangwa amashyirahamwe cyangwa gufata imiti usanga ari ikibazo cyane cyane ko n'urubyiruko rufata imiti ku mashuri usanga harimo akato hari abajyana imiti ugasanga baranayitaye kubera gutinya akato gakorerwa ku bigo by'amashuri ariko hagati aho ngaho turi gukorana na leta twakoranye inama n'inteko ishinga amategeko kugira ngo ishobore kudufasha uburyo icyo kibazo cy'abana bashobora kwakirwa neza bakibona nk'abandi baracyashakisha ukuntu bagomba kudufasha baratwakire bari kutwumva neza siriviye muneza uravuga uti dukorana na leta mu bikorwa byacu byo kurwanya sida insanganyamatsiko y'uyu mwaka ku munsi wo kuzirikana ku ndwara ya sida mu rwanda igira iti urubyiruko tube ku isonga mu guhangana na sida mu rugaga rw'abafite ubwandu bwa virusi itera sida ni iki mwifuza cyangwa se mwiteze ku rubyiruko rwo mu rwanda muri urwo rugamba ni ukuvuga ngo icyo twifuza icyo dusaba urubyiruko turasaba leta gukomeza kongera ubukangurambaga mu rubyiruko kugira ngo rushobore kwipimisha bakamenya uko bahagaze ndetse n'abasanzwe bafite virusi itera sida bakajya ku miti neza ikindi ni ukudufasha gukomeza gukora ubukangurambaga kugira ngo urwo rubyiruko rushobore kwibumbira mu makoperative cyangwa mu masosiyasiyo mu rwego rwo kugira ngo dushobore gukumira ubwandu bushya hanyuma abadafite ubwandu nka mwanyuze muri iki kibazo abanyamuryango ni benshi muzi ibyo banyuramo abantu badafite ubwandu mwabagira inama ki abantu badafite ubwandu twabagira inama yo kwipimisha daboro bakamenya uko bahagaze usanga afite virusi itera sida bashobore gufata imiti cyane cyane ko mu rwanda rwacu imiti tuyifatira ubuntu nta kiguzi gisabwa kandi ikindi twabasaba ni ukwirinda bagakurikirana muri bwa bukangurambaga turi gusaba gukomeza gukora nk'uko twagiye tubukora mu biganda mu maradiyo no hirya no hino bakirinda ikintu cyatuma bahura n'ubwo bwandu muri rusange noneho dusoza iki kiganiro ni izihe nama nkaha abakurikiye radiyo ijwi rya amerika muri uyu mwanya murakoze mu by'ukuri nk'uko mu nyumva ngewe ndi umuntu muramenye ko afite virusi itera sida mirongo icyenda n'umunani icyo gihe napimaga ibiro cumi na bibiri ndi umubyeyi n'umusirikare umwe leta y'u rwanda tugerageza kudufasha kugira ngo tugere ku muti muri kiriya gihe ababyeyi benshi babyaraga abana bafite virusi itera sida ariko muri iki gihe ndi gushimira leta y'u rwanda by'umwihariko fesite redi mu rwego rwo gushyira gahunda ya pemutisiti ku buryo umubyeyi ufite virusi itera sida hari gahunda agomba kunyuramo kugira ngo umwana avuke ari muzima avuke nta kibazo afite kugeza ubu rwose icyo gikorwa kirakorwa n'abana bakivuka cyane baba bafite ubwandu ikindi ni ukumenya ko ufite virusi itera sida ni umuntu nk'abandi turahari turakomeye kuba dufite virusi itera sida turakora leta y'u rwanda igerageza kudufasha twibumbira mu makoperative nk'ubu ngubu mu makoperative magana atatu dufite amakoperative ijana na mirongo itatu n'umunani yahawe inkunga yashoboye guhabwa inkunga ku buryo buri koperative yagiye ibona miliyoni ebyiri na magana atanu kugira ngo ishobore kugira icyo yikorera binyuze mu nkunga ya global fund yadufashije mu makoperative ijana na makumyabiri UN Women nayo ifasha amakoperative y'abagore cumi n'umunani kugira ngo dushobore kubaho ni ukugira ngo tubumvishe rero kuba dufite virusi itera sida dufite imbaraga turakora turi abantu nk'abandi ahubwo uruhare rwacu tugomba kugira ni ukwirinda kwanduza abandi akabazo gatoya hari mwari mukomeje ku bijyanye n'abagore muri iki gihe harimo gukorwa ubukangurambaga bwo kurwanya urugomo rukorerwa abagore hari abagore bahohoterwa kubera ko bafite ubwandu bwa virusi itera sida muri iki gihe rwose ibijyanye n'abagore kubera ko dukora ubuvugizi mu kurwanya uko kato gakorerwa nta bibazo dufite ihohoterwa rikorerwa abagore bafite virusi itera sida byaragabanutse cyane cyane ko mu nama y'ubutegetsi yacu muri buri karere harimo umuntu ufite virusi itera sida w'umugore ugomba gukurikirana ibibazo by'abagore bafite virusi itera sida mu karere ke akabishyikiriza n'uhagarariye abagore bafite virusi itera sida mu rwego rw'igihugu haba hari ikibazo kibonetse wa mugore uhagarariye abandi akakitugezaho tukarebera hamwe uko cyakemuka ndagushimiye cyane sirivi muneza kuri kiganiro wahaye radiyo ijwi rya amerika mukomeze kugira kandi umunsi mwiza murakoze kandi imana ijya ibaha umugisha
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nagira ngo mbisegureho gatoya mbere y'uko tujya muri siporo na rwema edi rwema ari ku murongo ariko nagira ngo mbanze mbisegureho gatoya mugenzi wacu Eugene Mukankusi kuri uyu munsi yaganiraga n'umuyobozi w'urugaga rw'abagendana virusi itera sida mu rwanda urugaga rwitwa rrp plus madamu sylvie muneza ijwi ry'amerika rero noneho siporo umupira w'amaguru igikombe cy'isi ubu ngubu imikino irakomeza ni umunsi w'amajonjora ukomeza hanyuma mugenzi wacu nyine mugenzi wacu edi rwema nk'uko nari maze kubibabwira turi kumwe ari kuri telefone edi rwema wiriwe neza
wiriwe neza kamirindi niko ubu ngubu muri aka kanya tuvugana ni bande barimo bakina muri uyu mwanya nyine
Thomas kamirindi nk'uko wari umaze kubivuga ubu turimo turakurikira imikino ya nyuma yo mu matsinda ubu harimo harakinwa imikino yo mu itsinda f aho ikipe ya croatia irimo gukina n'ububirigi kugeza kuri uyu munota biracyari ubusa ku busa mu gihe undi mukino urimo guhuza ikipe ya maroc ihagarariye umugabane wa afurika n'ikipe ya canada muri uyu mukino ikipe ya maroc ifite ibitego bibiri kuri kimwe bivuze ko uyu mukino uramutse urangiye gutya ikipe ya maroc yaba ikomeje muri kimwe cya cumi na gatandatu bizaba bibaye ku nshuro ya kabiri iyo kipe igeze kuri iyo ntera byaherukaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu muri iryo tsinda kandi ibintu biramutse birangiye uko bimeze ubu byaba bivuze ko ikipe y'ububirigi yaba isezewe hagakomeza ikipe ya maroke n'ikipe ya korowasiya kugeza rero kuri uyu munota tomasi kamirindi ni uko byifashe muri iyi mikino yo mu itsinda rya efu nibutsa abakunzi b'ijwi ry'amerika ko nyuma haza gukurikiraho indi mikino yo mu itsinda e iyo mikino ikaba iza guhuza ikipe ya costa rica n'ikipe y'ubudage hanyuma undi mukino ukaza guhuza ubuyapani na esipanye kugeza rero kuri uyu munota muri iryo tsinda rya e ikipe ya esipanye niyo iri imbere n'amanota ane ikurikirwa n'ubuyapani bufite amanota atatu costa rica ifite atatu ubudage bufite inota rimwe bivuze ko iri tsinda thomas kamirindi riracyafunguye cyane ikipe ariyo yose ishobora gukomeza ikipe ariyo yose ishobora kuvamo muri iyi mikino iteganyijwe mu masaha imwe n'igice iri imbere thomas kamirindi ibyo ari byo byose hari buze nubwo bigifunguye gutyo haraza kuboneka babiri byanze bikunze bazakomeza bazakomeza irushanwa ahubwo hagati aho ngaho twibutsa abakunzi b'ijwi ry'amerika umukino w'ubudage na costa rica siho umunyarwandakazi mukansanga salima aza kuba rubitiro wa kane
yego mukansanga salima araza kuba ari albite wa kane muri uyu mukino amaze kubikora inshuro ebyiri ubwa mbere ni ku mukino w'ubufaransa n'ejo nanone wari ku mukino w'ubufaransa ku munsi w'ejo nanone araza kuba ari umusifuzi wa kane nibutsa abakunzi b'ijwi ry'amerika ko uyu munsi turi bubone umugore wa mbere uza gusifura umukino uhuza sinibuka ariko ni umufaransa-kazi uza kuba abaye umugore wa mbere mu gusifura iyo mikino thomas kamirindi gusa nibutsa abakunzi b'ijwi ry'amerika nanone twari tuvuze ku makipe ya afurika maroc iramutse ikomeje uyu munsi iraba ibaye ikipe ya kabiri ya afurika imaze gukomeza nyuma ya senegal amakipe ya ghana na kameruni nayo aracyafite amahirwe yo gukomeza muri kimwe cya cumi na gatandatu naho ikipe ya tunisiya yo yamaze gusezerwa nubwo yatsinze ubufaransa kimwe kuri zeru ejo
kandi ubufaransa ari nabwo busanganywe icyo gikombe cy'isi hanyuma uyu mufaransa-kazi uza nyine kuba umu-arbitire wo hagati nibyo koko niwe wa mbere na mbere usifuye mu gikombe cy'isi mu mupira w'abagabo mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi cya rwanda edi rwema ndagushimiye namwe bakunzi bose b'ijwi ry'amerika uko mungana ndabashimiye cyane nahaye amakuru ahumurije mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama